manda yakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri uno wa mbere kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezweho hirya no ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
Mwaramutse Diane tuyahere muri Afurika. Abanyagihugu muri Niger baritabiriye igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana n'amatora agamije kugushikira ubwa mbere ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi kuva ikikukira ku bukoloni bw'Ubufaransa mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi Mohamed Banzoum niwe ahabwa amahirwe inyuma yo kurusha abandi mu majwi mirongo itatu n'icenda ku ijana yatahukanye mu gice cya mbere cyabaye ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri yaje imbere y'uwahoze ari perezida muhaman usmani yari afise amajwi cumi n'indwi ku ijana umukandida banzum w'imyaka mirongo itandatu yararanguye amabanga akomeye muri leta ya perezida mahamadu isufu yarabaye umushikiranganji w'imigenderanire hamwe n'intwaro mu gihugu hagati muri iki gice cya kabiri ashigikiwe n'abakandida babiri baronse ibibanza vya gatatu n'icya kane mu gice ca mbere c'aya matora umushikiranganji wa libiya w'intwaro mu gihugu hagati yararusimvye ejo ku munsi w'imana mu gitero c'abagabo bitwaje ibirwanisho ku modokari yarimwo nk'uko vyashikirijwe n'ibiro vyiwe imodokari yarimwo umushikiranganji fati bashaga hamwe n'izari zimucungereye umutekano zarasiwe mu murwa mukuru tripoli avuye kugendera ishirahamwe ry'igihugu rijejwe igitoro babiri muri abo barashe barafashwe uwundi aricwa mu kurasana kw'abahuje n'abacungera umutekano wiwe ibiro vyiwe vyavuze ko umushikiranganji bashaga atakomeretse ariko umwe mu bamucungerera umutekano yarakomeretse iki gitero kibaye haheze indwi libiya yemeye gushinga leta afata kibanza yemewe n'amakungu izoshikana igihugu mu matora yo mu mpera z'uyu mwaka
washington ijwi rya amerika mu makungu muri leta z'ubumwe za amerika ibiro by'umukuru w'igihugu white house bivuga ko vyifuza ko amashuri nka yose ya leta mu gihugu yongera kugurura mu kwezi kwa kane mu gihe amerika ikigwana n'ikiza ca covid cumi n'icyenda umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru muri amerika jen psaki yavuze ariko ko iyo ngingo izoshoboka ari uko abashingamateka n'abasenateri bemeje umugambi w'amafaranga angana na tiriliyoni imwe n'imiliyaridi amajana icenda z'amadolari leta ya perezida joe biden itegekanya gufashisha abanyamerika harimwo imiliyaridi ijana na mirongo itatu muri zo azobagenewe gufashisha amashure inama nshingamateka yitezwe muri iyi ndwi gutora no kwemeza integuro y'ayo mafaranga imbere y'uko irungikwa muri sena mu itora ritegekanijwe hagati mu kwezi kwa gatatu tukiri muri amerika umuhanuzi mu by'umutekano mu biro vya perezida Jack Sullivan yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yatanguye kuganira na Irani kwirekurwa n'itahukanwa y'Abanyamerika bashika kuri batanu bari mu minwe ya Irani bagirizwa ibikorwa vya maneko. Jack Sullivan yavuze ko gutahukana mu mahoro Abanyamerika bafatiwe mu makungu ari kimwe mu byihutirwa muri leta ya Joe Biden. Avuga ko Amerika itazokwemera ko abayo bafungwa bahowe ubusa kandi bitubahirije amategeko muri myanmar ibihumbi by'abanyagihugu barasubiye kwihereza amabarabara ku munsi w'imana ni nyuma y'umunsi umwe abantu babiri bishwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe umutekano bakoresheje amasasu yica ivyuka bikoroza amosozi mu myiyerekano yiyamiriza kudeta yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yaragaye yivuye inyuma ubwo bwicanyi
aloyize bigira imana urakoze kuri aya makuru yose wadutegura ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abanyagihugu bo muri zone kanyosha komune muha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bahangayikishijwe n'amazi mabi bavoma mu ruzi mugere n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twari ko turayavoma amahezi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi dufise twovomamwo uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine muha ivugwamo ikibazo c'amazi meza mu gihugu c'u burundi iyi nkuru co kimwe n'ayagezeho mu gisata ca siporo mu rwanda turayarambura mu kanya isase mugume hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze abanyagihugu bo muri zone nongere ndabahe ikaze nari ndabicaye ku masonga nkitangura abanyagihugu bo muri zone kanyosha komune muha mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu burundi bahangayikishijwe n'amazi mabi bavoma mu ruzi mugere abavuganye n'ijwi rya amerika bemeje ko ibi biriko birabagira ko ingaruka mbi zitari nke mugenzi wacu rero jurika neza n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twari ko turayavoma amahezi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanukamo turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi dufise twovomamwo turemera nyene tukayanwa uwo ni umukenyezi spesi hoza ndayisenga w'imyaka mirongo itanu n'ine aha muri zone kanyosha muri komine muha mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yemeza ko we n'abandi banyagihugu benshi bo muri ako gace bavoma amazi y'uruzi mugere bakayakoresha ibikorwa byose bibaviramo ingwara na rijya harimo umucafu mwinshi urimo n'ibisigarira vy'inyama n'insato z'ibitungwa bibagirwa iruhande y'urwo ruzi n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twari ko turayavoma amahezi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi dufise twovomamwo turemera nyene tukayanwa kandi tukayatekesha ingaruka nyene zirahaba abana baragwara inzoka bagahishira n'imishatsi ahubwo twosaba mwodutabariza n'ukuri mukadutabariza mwe mushika imbere mukabwira umukuru w'igihugu natwe akaturonsa amazi none n'ay'ingenzi bari batanze ngaho o benshi baciye bayahurira mu mazu yabo tuyagura ibidi imwe tukagura ibidi ijana naho nyene kugira ngo bayaguhe ni ingorane ibishikirizwa n'uwo mukenyezi birashimangirwa na esperance baranyizigiye uwundi muvyeyi wo muri kanyosha turayakoresha turayarongesha turayamesutsa usanga abana bacu nabo bwa buyoka usanga ni ingorane bariko baroza ivyabo izo nyama bariko barazironga usanga turiko turayanywa babana bariko barayanwa usanga turiko tugira ingorane ku mubiri za nzoka ingorane zidakira usanga ni ingorane ugasanga no kwivuza ni ingorane barabibona no ntibabibona barabibona mugabo usanga inda nazo umenga zarabaye ndase naho baba bashyize ku mabarabara gusa usanga bamwe bariko bashira mu mazu yabo twe tugapfira kuyabona nyene uko nyene nico dusaba no kumuntu ufasha kugira ngo dushikire imbere nako turonka amazi nk'abandi kuko ayo mazi yose nayo iwacu mugusha usanga bamwe bayigungirako bakaja mu mazu yabo twebwe tugapfira kugura n'iryo jana hari igihurura n'ibura ukaca usanga biruwe aya mazi nyene yo ngaho ndayisenga yemeza ko kino kibazo kimaze imyaka irenga cumi n'itanu kandi ko ishyirahamwe rimwe gusa rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba regidezo ryama ryagiye kubaza abanyagihugu rikabizeza kubegereza amazi meza biramaze imyaka kuva umuhisi pita akiri ku ngoma yagishika koho rero amazi twarayavoma ku buntu mugabo rero harageze igihe amazi barayatwara nayo ari ku mabarabara tuyavoma ku mahera ntibaturose amavomo yacu kuko natwebwe ngira mu gihugu twoba turimo none twe ntiturabarundi natwe turabarundi natwe ntibaturonse amazi turabona nk'abo kuri regidezo baraza bakaraba bakabo bakatubaza none muvoma mugere iti tuvoma mugere nyene ngo tugiye kubiraba bica biherera aho nyene musitanteri wa komine muha devote ndayisenga amenyesha aho kino kibazo c'ubukene bw'amazi kiriko kirigwa n'abajejwe intwaro bafatikanije n'ishirahamwe regidezo asigura ko mu kurindira ko gitorerwa umuti hagiye kubanza kwihutirwa kubaka amacuniro meza kugira ngo abayangayanga ntibabandanye konona amazi ya mugere hariho ishirahamwe ryaronse isoko ryo kubaka ayo macuniro jewe novuga yuko asa nk'ababivuye ko jewe nkiba musitanteri nararondeye uwo muntu asanzwe yaronse yaronse iryo soko ryo kubaka ayo macuniro arambwira yuko mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba arangije kubaka ayo macuniro hari hageze gusakara hamwe n'ibindi bikorwa ariko nta n'ivyo yakoze mu nyuma turamwandikira amamise en demeure ashika kuri atatu ariko ntaco bigeze bishura gushika iyi saha ubu rero tubifise uko niyo tumuhamagaye ku telefone ntatwitaba rero tugiye kubaza ubutungane tubaze ico amategeko avuga bivanye n'iyo tangi iyo ONG irikira irubaka ayo mazi nibaza ko azoshikira no kuri ayo macuniro ariko arakora muri uno mwanya mu kurindira yuko ayo yandi komine yariko irubaka yuko ashobora gukorwa akamo twotera abakorera kuri ayo macuniro ni uko batokoresha amazi yo muri mugere mu kuronga inyama baheze bavome amazi meza ahari uburundi barurwa mu bihugu vya afurika amazi meza amaze kwegerezwa abanyagihugu ku rugero rushimishije ibitigiri bitangwa n'ibisata vya onu vyitaho iterambere harimo unicef vyerekana ko ibice mirongo itandatu kw'ijana vy'abarundi birenga bafise amazi meza mu gihe miliyoni zibiri zirenga gato bafata iminota mirongo itatu ku musi ku musi kugira ngo bayabone eroje urika neza ijwi rya amerika Eroje urika neza urakoze tugume mu gihugu c'u Burundi hamaze ikiyaga ca Tanganyika yaduze akarenga inkombe yasituye amazu atari make ahitwa mu Kajaga mu gisagara ca Bujumbura bujumbura nyene hamwe no mu gatumba ahegereye urubibe ico gihugu gihana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivyo vyaje vyongera ku mvura yari imaze imisi igwa mu gisagara ca bujumbura nayo nyene yononye ibitari bike ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu pierre claver niyo nkuru imyuzure yaje buke buke mutanga amasata yejo amazi yarari hariya aya hariya kuri hozora urabona hariya kariya gapankarite kanani abo n'abanyagihugu baba muri karitsiye ya kajaga mu burengero bw'igisagara ca bujumbura hagufi ibarabara rya gatumba rija ku mupaka ugabura uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bariko barigana ingene batewe n'amazi y'ikiyaga ca tanganyika n'ay'uruzi rusizi kuva ku munsi wa gatanu uheze nta muntu n'umwe yarasubiye kuryama ngaha muri aka gace abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose ba- ba- bose bimutse tuwe twenyine turi benshi vraiment tuwe tuko turivugisha rero n'abamaze kugenda senke udumate dusanga amazi no mu ngingi ziracahagaze eh, mugabo nyinshi ziri inyuma yacu ngaho zabomotse tuwe icya mbere ngaho dufite ingorane ya- y'imize y'imiferege nicyo coba carabitumye iyo kwinjiye cyane iyo hariko hari imiferege amazu atari make yo muri iyo karitsiye yarabomotse ayandi ararengerwa n'umwuzurira w'amazi amabarabara n'imifurege y'amazi yaruzuye gushika naho bamwe bakoresha ubwato buto buto mu kujabuka umwe mu bahafise amazu yabwiye ijwi ry'amerika ko ahora amupangiye inzu yiwe yimutse kubera inzu yarengewe n'amazi umushikiranganji ajejwe ibidukikije kuri uyu wa mungu yishikiye kuraba ingene ibintu vyifashe deugide rurema yabwiye bamenyesha amakuru ko abubatse hafi y'ikiyaga ca tanganyika ntibasigaze imetero zemewe n'amategeko aribo bagiye kwikwegera ingorane n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane igatuma amazi eh, aca ahungabana aduga agenda nk'uko mwabibonye yononye ibintu byinshi cyane inyubako yonona kandi eh, n'ibidukikije uko twabonye eh, amatwarete amwe amwe yononekaye nabyo si ibintu byiza cyane byunyuwe eh, n'uko hari abantu baje eh, kuvogera eh, ku nkengera eh, z'ikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi eh, bakabyonona hari ibyo rero twama twahanuye yuko abantu bokurikiza amategeko aho bayakurikije eh, twasanze atabyononekaye byinshi cyane eh, kugira ngo aha ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika eh, ku metero ijana na mirongo itanu ntibahashire inyubako zikomakomeye ariko abantu eh, ntibabikurikije ubwo bushikiranganji bwatangaje ko bugiye gukoranya abegwa n'ico kibazo bose cane cane abahafitiye amazu kuva ku nkengera ya tanganyika mu gisagara ca bujumbura gushika mu bumanuko bw'igihugu mu rumonge n'inyanzarake deugide rurema avuga ko atawundi muti atari ugusambura inzu zubatswe hafi y'ico kiyaga turaje ishinga nabo gushika n'ubu twama twasemereye mugabo bakaguma babikora eh, kandi murabona yuko aya mazi yoyo yabaye umucamanza yabyerekanye atakinya natwe rero bica biduha ingufu kugira ngo tuzoce dufatira ngaha nyene eh, twerekane yuko ibintu twagiye turasemerera turahanura eh, ari ibintu by'ukuri ni ingene twohanganwa n'irihindagurika ry'ibihe ariko tukahanura abantu tukabagira inama kugira ngo ntitwisamburire ko nk'impene iruhande y'iyo myuzurira n'imvura yaguye muri iyi ndwi yarasongeye isibe muri ico gice co mu gatumba hasanzwe hari kambi yegeranirijwemo abantu barenga igihumbi bahahungiye kuva mu mwaka uheze kubera amazu yabo yasambuwe n'imvura canke imyuzurira y'amazi ya Tanganyika ubwo bushikiranganji bwemeza ko bugiye gushikiriza leta umugambi utomoye wo kwimura abantu bose baba mu bice bibangamiwe kurusha ahandi aho hegera ikiyaga ca Tanganyika n'uruzi Rusizi bigabura Burundi na Kongo Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda aho ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda butangaza ko kuva uno mwaka watangura abantu mirongo itatu na bane bamaze guhitanwa n'ibiza cumi na batanu muri abo bahitanywe n'ivyo biza bakubiswe n'inkuba abandi cumi n'icenda bazize imvura nyinshi nk'uko mugenzi wacu Asumta Kaboyi abitubwira muri ino nkuru yaduteguriye minisiteri ishinzwe ubutabazi mu rwanda ivuga ko imvura yaguye mu ntangiriro z'uyu mwaka yanakomerekeje abantu bagera kuri mirongo irindwi na batandatu barimo mirongo itandatu na barindwi bakomerekejwe n'inkuba iyi minisiteri itangaza ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye habaho imvura igwa itunguranye bikaba bisaba ko n'ingamba zo kwirinda guhitanwa n'ibi biza zakazwa bwana alphonse hishamundu umuyobozi wo gukumira ibiza muri iyi minisiteri yabiganirije ijwi rya amerika ubusanzwe mu gihe cy'urugaryi habaga hari igihe gitoya cy'izuba ariko muri kino gihe urabona ko ni ibintu bidasanzwe kuba imvura igwa ikagwa gutya n'umuriro mwinshi ni ikigaragara yuko hari ibibazo abantu bagomba kwitwararika kwitwararika tuvuge rero nibyo koko inkuba ni ikiza ndakumirwa ariko nibura hari ingamba zidufasha kugabanya ibyago byo kuba twakubitwa n'inkuba abantu rwose dukomeza kubashishikariza kuva mu mazi kuva mu mazi kuva mu mirimo yaba imirimo yo ku gasozi rwose inkuba izirana n'iyo n'amazi cyane abantu baba bakwiye kujya kugama kwihutira kugama mu nyubako iri hafi yabo akenshi iyo inkuba zikubise turakurikirana tukamenya ngo ese umuntu yari ari mu yari ameze ate yari ari hehe mirongo cyenda hafi n'umunani ku ijana ni abantu bakubitwa bari bari hanze igihe cy'urugaryi kivugwa kibarwa kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri kugeza mu kwezi kwa kabiri mu bihe byo hambere abashinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere bavugaga ko kitabagamo imvura nyinshi nk'irimo kuboneka muri iki gihe ariko minisiteri ishinzwe ubutabazi ikagira inama abaturage kujya babanza kumva iteganyagihe ritambutswa buri gihe mbere yo kuva mu rugo bajya mu mirimo muri ibi bihe habayeho ihindagurika ry'ikirere abantu nyine baba bagomba no kujya mu mirimo birumvikana ariko twabashishikariza kujya bakurikirana n'iteganyagihe amakuru y'iteganyagihe akunda guca no kuri radiyo bakavuga ati mu gihe ku masaha y'umugoroba y'igicamunsi haragwa imvura nyinshi hafi mu turere twose tw'igihugu kandi iteganyagihe ubona ko risigaye rwose rivuga ibintu bikaba ikindi ni ukuvuga ngo iyo babonye imvura ikubye haje cya gicu cy'umukara kenshi kiba kibuditse gisa nabi kiriya kibyara gikunda kubyara inkuba badufashe twagiye tubona kenshi abajya kuzitura ihene mu mvura niba ikubye genda uziture hakiri kare amatungo yacyure reka kugaburira inka mu mvura rwose icyo kintu bazaba baduhaye umuganda ufatika baduhaye umusanzu ufatika kugira ngo tugabanye ibyago barabizi ko bagomba gucomora biriya byuma byose bikoresha umuriro w'amashanyarazi amaradiyo amateleviziyo kutavugira kuri za telefone abantu bagomba kwirinda gutwara ibyuma nkuba ni amashanyarazi izirana n'ibyuma ibyo ari byo byose abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko iryo teganyagihe baryumva ariko bakigowe no kubona amazu akomeye babamo atashyira ubuzima bwabo mu kaga uyatuye mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali buri muntu ashaka ukuntu yabaho iyo wagiye guhiga ufite agatelefone agerageza kumva aho aherereye teganyagihe uko rimeze ikibazo ni ukubona aho tuba turi kugira ngo nyine iryo teganyagihe imvura nijya kugwa natwe tube twarangije kwitegura kubera kubera tudafite amazu umuntu ukumva ngo ngo araha ejo ngo yimukiye aha nabwo ari ukugenda acumbika acumbikirwa n'umuryango n'abana nkanjye numva rwose baramutse bamfashije nanjye nkabona aho mvuye n'umutekano wanjye kimwe n'abagenzi banjye n'abo bose ibiza bishobora guhitana ubwo natwe imana yaba itugiriye neza mudukoreye ubuvugizi usibye bahitanywe n'ibiza muri iyi minsi mirongo ine n'itanu ibanziriza uyu mwaka minisiteri ishinzwe ubutabazi ivuga ko hasenyutse inzu zikabakaba magana atanu imyaka ihinze kuri hegitari magana arindwi mirongo icyenda n'eshatu irangirika amatungo arimo inka mirongo itatu n'esheshatu akubitwa n'inkuba n'andi matungo agera ku gihumbi magana atatu yishwe n'imvura nyinshi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunzi baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dutandukire amakuru agezweho mu gisata ca siporo duhereye mu burundi haraye havutse ishamwe ry'abanonotsi bigeze guserukira ico gihugu mu nkino mpuzamakungu zitiriwe jeux olympique venuste niyongabo yatwaye umudari w'inzahabu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ya atlanta muri leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko iryo shirahamwe rije kugira rifasha urwaruka ibindi na mugenzi wacu desire hatungimana iryo shirahamwe ryavutse rije gushira abanonotsi hamwe kugira nabo bahindukire bafashe urwaruka umwe wese mu byo ashoboye bishikirizwa na veniste niyongabo aherutse kugenwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino ku isi seyo kugira aje mu bagize urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe ry'abanonotsi ku isi aho aserukira afurika kugira bafashe guteza imbere inkino mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika abanza kutubwira icyabuze kugira hasubire kuboneka uwundi mudari muri izo nkino inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu habonetse umudari wa mbere mu gisata cy'abagabo hariho amafederasiyo menshi ariho mu burundi nibaza ko hari amafederasiyo arenga cumi n'umunani ariko tugiye kuraba uburyo bafise aho bategurira abana nta biriho rero nkibaza igituma ayo mafederasiyo ariho kandi adafise ahategurira abana nibaza hariho ibitagenda neza mugabo ntibiva ku mafederasiyo nibaza ko twese igihugu cyose icyo cyiyumviro bokija ko bakicisharako kugira uronke aba venise niyo ngabo bashike mu nkino nk'izo zikomeye nibaza yuko baba bafise bitegurira kandi bafise ababategura bameze neza ikindi naco no kuraba kugira ukinde utsinde jeux olympique nuko uba ufise abarezi uba ufise abamenyereza bazi kubitegura neza veniste niyo ngabo aratanga n'umuti abona wofasha kugira uburundi busubire kwitera iteka mu makungu rero nosubira gusaba yuko amakerebe yogaruka abamenyereza cyane cyane kugira umuntu akora akazi nk'aka si ukuraba ibintu amahera ni ukuraba ico umuntu akunda inkino agafasha abandi turafise abigisha bari ku mashuri makuru kandi babishoboye hamwe bogerageza bakaza bakadufasha bakaba amasaha abiri yonyine kugira ngo bashobore gufasha abana bashobore kuja mu nkino je nibaza ko yoba ari intango ikomeye cyane kugira ngo uburundi buzosubire guserukirwa mu makungu baba mu bigeme canke mu bagabo kandi tugasubira hejuru uh, turavye ibihugu bitwegereye nka uganda tukaraba kenya tukaraba etiyopiya abaterete bitegurira iwabo kandi barashika ku bintu biteye igomwe cyane iryo shirahamwe ryaje hageze muri ico gisata co kwinonora imitsi bishikirizwa na Charles Nkazamyampi umwe muri abo banonotsi ati ko bagiye gukorera hamwe umwimbu uzoboneka niyo fera force tumaze kuja hamwe ibintu ijwi rizoshika kure kuko nahora nkora ndi jenyine ariko nzi uruhande dukubana benshi kugira ngo izi bushike kure kandi ndizeye yuko n'ubu eh, n'igihugu kiba kibona yuko ba olympiye bakangutse bazoshobora bashigisha kugira bahe ikibanza bari bakwiriye kugira ngo bashobore gutanga umurongo mwiza w'ingene Burundi bwomenyekana cyane hari uko benshi hari ubumenyi wese butandukanye wese afise aho tugiye hamwe bizotanga impinduka nziza muri siporo n'ukuntu impinduka nziza mu gihugu muri basketball naho mu nkino zabaye kuri no w'imana mutanga united yatsinze egre noir ku manota ijana n'indwi kuri mirongo irindwi n'umunani dinamo yirahira jimukana mu kwitsinda yorohewe cyane ku manota ijana mirongo ibiri n'atatu kuri mirongo itanu n'abiri new star itsinda muzinga ku manota mirongo icenda n'atanu kuri mirongo irindwi n'indwi nayo Kerne yatsinze Rezipo ku manota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu n'indwi inyuma y'iyo ntsinzi ya Kerne uwo mugwi waciye ufata ikibanza ca mbere vy'ifata kibanza Desire Hatungimana Kigali Ijwi ry'Amerika desire hatungimana acakurirwa mu ngata na mugenzi wacu jean claude munyandinda yagezeho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu ushize ikipe ya esi kigali yo mu rwanda yasezerewe n'ikipe ya club sportif faction muri tunisia mu ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ni nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya esi kigali niyo yafunguye amazamu mu gice cya mbere cy'umukino ku gitego cyatsinzwe na abubakar lawar hanyuma club sportif faction iza kucyishyura mu gice cya kabiri gitsinzwe na ferasi shawati umukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa sfax club sportif faction yari yanyagiye as kigali ibitego bine kuri kimwe iyi kipe yo muri tunisiya yahise yibonera uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda as kigali mbere yo gusezererwa yari yagerageje gukora iyo bwabaga ndetse n'amahirwe abigiramo uruhare isezerera orapa united yo muri botswana na kcca yo muri uganda nyuma yo kuva muri iri rushanwa rya afurika as kigali ikurikiye mugenzi wayo aprfc yasezerewe rugikubita mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'amakipe y'abayambere iwayo iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda yari ifite inzozi zo kugera nibura mu cyiciro cy'amatsinda ariko ntiyashoboye kurenga irembo kuko yakuwemo n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya ku ntera ya mbere mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze gutangira umwiherero mu rwego rwo kwitegura shampiyona ya Afurika izabera mu Misiri mu ntangiriro y'ukwezi gutaha kwa gatatu abakinnyi bahamagawe bari mu byiciro bitatu hari ikipe nkuru y'abagabo ikipe nkuru y'abakobwa n'ikipe y'ingimbi mu ikipe nkuru y'abagabo abakinnyi bari mu mwiherero ni Joseph Areruya Samuel Mugisha Jean Bosco Nsengimana Moise Mugisha Renus Uhiriwe Jean Eric Habimana Eric Muhoza na Jean Claude Nzafashwa nayo mu bakobwa hari Diane Ingabire Valentine Nzayisenga Violette Irakoze Jacqueline Tuyishime na Josiane Mukashema mu ikipe y'igihugu y'ingimbi abakinnyi bari mu mwiherero ni Hussein Mugabo Etienne Tuyizere Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru nyuma y'uyu mwiherero abatoza b'ikipe y'igihugu nibo bazafata umwanzuro wa nyuma ku bakinnyi bagomba kwerekeza mu Misiri nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Jean Leonard Sekanyange ni byiza ko ibyiciro byombi abahungu bakobwa bombi baba barepresente ariko icyo hari icyemezo cy'umukoci niba uzatugira inama tugira ati mushobora gutwara aba cyangwa se mushobora kureka aba ngaba bitewe n'imbaraga abona ko ntabwo twe twifuza kujya mu marushanwa yo kugira kwitabira gusa twe tuba tugiye guhatana twifuza ko twatwara ikipe kuko iza mu midari ikipe itsinda atari ukujya kwitabira gusa abatoza b'aya makipe ya timu rwanda arimo kwitegura kwitabira shampiyona afurika ni felix sempoma wungirijwe na natani byukusenge abakanishi b'amagare ni erike maniriho na sandrine uwayezu obedi ruvogera niwe ushinzwe gukandakanda abakinnyi no kubananura imikaya aribyo bita massage naho emmanuel murenzi akaba umuyobozi wa tekinike mu ikipe y'igihugu dusoreze mu mukino wa basketball aho ikipe y'igihugu yamaze kugaruka mu rwanda ikubutse muri tunisiya aho yari yitabiriye amajonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya afrobasket basket rizabera hano i Kigali mu mpeshyi y'uyu mwaka mu mikino yo mu itsinda ryarwo rya kane u Rwanda rwatsinzwe na Mali ndetse na Nigeria ariko narwo rwanga gutahiraho rutsinda Sudani y'Epfo ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Henry Mwinuka w'umunyatanzania uyu mutoza ariko ngo arimo gukora by'agateganyo mu gihe arimo gushaka undi nk'uko bisobanurwa na Jabo Landry umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Ferwaba kuri ubu Henry niwe mutoza mukuru uri kwakitinga w'agateganyo ariko uh, muri gahunda dufite turimo turashakisha undi waza kumufasha wasimbururiye abagiye irushanwa rya afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu bya afurika cumi na tandatu rizabera mu rwanda kuva ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa munani kugeza ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka yari claude munyandinda i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari ngaha duciye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na joe diane ninahazwe fasil gebehu yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twemye twatubikibanuye tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha